iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone ni thomas kamirindi ngiye kubagezaho amakuru ijwi ry'amerika turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo cyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo cyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mujye no ku rubuga rwacu rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com naho mukurikire amakuru n'ibiganiro byacu
uko umwaka utashe kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu munyonyo gushika ku rya cumi kigarama uburundi burifatanya n'ayandi makungu mu kuringaniza isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi uyu ni umushikiranganji w'u Burundi ajejwe agateka kazina muntu no gufatana mu nda martin by'abandi ni amakuru amakuru arimo kandi n'abarobyi bane b'abarundi bafashwe n'u rwanda muri rweru n'ibiganiro by'abarundi bizabera arusha guhera ejo bundi kuwa mbere amabi akorerwa abakenyezi ni ukuyarwanya isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu ryabuhariwe ryatangiye uyu munsi mu burundi evariste nzi ko banyanka yakurikiye ibirori
aho ni ku mugwa mukuru wa komine kabezi aho abakenyezi bari bitabye itanguzwa ry'iryo sekeza barangwa n'indirimbo n'intambo ziyamiriza abakorera amabi abakenyezi n'abigeme ku batazi umunsi wahariwe gutanguza iryo sekeza umushikiranganji ajejwe agateka kazina muntu no gufatana mu nda martin n'ivy'abandi yababwiye iyo wazananye n'igituma wibukwa uko umwaka utashe kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu munyonyo gushika ku rya cumi kigarama uburundi burifatanya n'ayandi makungu mu kuringaniza isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi dukunde rero tubanze duce ku mayange inkomoko y'iryo sekeza habaye intambwe zibiri intambwe ya mbere ni igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu munyonyi iryo genekerezo ryanduruka mu nama yahuje abakenyezi yo kurabira hamwe ibijyanye n'amabi bakorerwa yabaye ku igenekerezo rya cumi n'umunani gushyika mirongo ibiri na rimwe mu kakaro igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo inani na rimwe yabereye i bogota mu gihugu cya colombia muri amerika niho hatangajwe icese ko igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu munyonyo ari umuhuzi mpuzamakungu wahariwe kwiyamiriza no kurwanya amabi akorerwa abakenyezi journée internationale pour l'elimination de la violence à l'égard de la femme mu ntara ya bujumbura ahatangurijwe iryo sekeza ryo kurwanya amabi afatiye ku gitsina ku rwego rw'igihugu ayo mabi arahari ivyo vyemezwa na buramatari w'iyo ntara umupfasoni nadine gacuti avuga ko mu bucamanza bw'iyo ntara hariyo imanza zifatiye ku mabi akorerwa abakenyezi n'abigeme bamwe mu bakenyezi bakorewe ayo mabi hari abari bitagiye itanguzwa ry'iryo sekeza nzinahora esperance wo mu rushubi ku mugwa mukuru wa komini sare mu ntara ya bujumbura yashinze intahe ku mugaragaro yarize ni umukozi wa leta fonkisiyoneri mu gifaransa avuga ko yahohotewe n'umugabo wiwe amuhora ko yibaruka abigeme ndibaruka umwana wa mbere umwana wa mbere nibaruka umukobwa ambwira ati kubera iki wibarutse umukobwa sinabona rero ko ari jewe noba nabikoze kugira nibaruke umwana w'umukobwa ndasubira ubwira kabiri ndabyara uwundi mukobwa hoho bica biraba amabi atagira uko angana nakorerwa jewe sinarinzi kwambara igitenge nk'abandi narikwa n'ababyeyi banje nava mu kiriri ari uko naritswe n'ababyeyi banje nahekerezwa n'ab'iwacu haragera igihe rero mbyaye umwana agira gatatu aba umwigeme nyine wewe rero imana iramumpa ikimumpa adakwije n'amezi acaba umwana w'amezi indwi yewe navuye mu nzu agomba kundasa niruka nambaye isujipe mfise umwana ndamuteruye haragera igihe mvuga ntireka ntenyenye kumbure uwo muhungu nzomubyara uwo muhungu ndatinda ndamubyara mugabo ntacyo byavuyemo uhagarariye ishami rya oni mu burundi rijejwe igwirirana ry'abantu ku isi unfpa umufasoni suzana ngoma ndonge asanga umukenyezi umwe kuri batatu ku isi akorerwa ayo mabi afatiye ku gitsina afise akamatera uwo ari we wese ku bijanye no kurandurana n'imizi ako karanda ceci n'arrive pas qu'au burundi Les violences basées sur le genre se rencontrent partout, tous les jours, et pas seulement dans les situations de crise. Une femme sur trois.
Ayo mabi ntashika gusa mu Burundi kandi si mu bihe by'intambara honyine ku isi yose ibiharuro byerekana ko umukenyezi umwe kuri batatu akorerwa amabi afatiye ku gitsina mu bihe byose by'ubuzima abayemwo amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme nko kuja kubaka bataragera ibyo byose bibuza akazoza yaba umukenyezi cyangwa umwigeme nimufashe rero abo bakenyezi n'abo bigeme na cyane cyane abibagiwe ibyo bizofasha gukosora ubusumbasumbane ku isi yiva ikagera d'inégalité dans le monde.
umushikiranganji ajejwe agateka kazina muntu mu burundi ashikiriza ko leta y'u burundi iticaye yahagurukiye ako karanda mu guha ikarata itukura uwo wese yigize ndanse martin n'ivy'abandi ashikiriza bimwe mu bigiye gukurikizwa mu guhana uwo wese yakoreye amabi abakenyezi n'abigeme ata kindi kirinze kuraba kugira ngo ibyo bishoboke uwakoze amabi wese ategerezwa gushengezwa imbere y'ubutungane ababibonye bagashikiriza ubutungane ingene ibintu byagenze ubwo nabwo bukamukubita intahe mu gahanga butisunze injunja n'igihagararo vyiwe icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'uburundi yifadikanije n'abaje bava mu mihingo itandukanye y'uburundi mu gutanguza iryo sekeza akamo ni nk'ako abagize ico bashikirije imbere yiwe joseph butore asaba abagize ingeso gukorera amabi abakenyezi n'abigeme kubiheba atari uko naho ubutungane bugakora akazi kabwo umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme uhimbazwa ku igenekerezo rya cumi ukwezi kwa cumi na kabiri uk'umwaka utashe muri komine kabezi y'intara ya bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika ejo kuwa gatanu abarobyi bane b'abarundi bafatiwe mu kiyaga cya rweru n'abasirikare b'u rwanda nk'uko byemezwa n'abajejwe intwaro ku ruhande rw'abarundi jean bosco ndarurinze araduye iyi nkuru ku cyambu c'abarovyi ca nzove ku kiyaga gweru niho abarovyi b'abarundi bane bafashwe mu gitondo c'uwo wa gatanu buririye amato yabo ni nko ku birometero vya baba mirongo icenda uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga abarovyi babiri bazindutse kuroba inyuma zabo babonye uko bafashwe nabo nyene bavuga ko bari bafashwe abo bagiye bajanye bababonye nk'uku nyene babaciye ko bacamuye ahantu munsi y'isafi babatoye nyene ku mwega w'i Burundi ntawe ari yababonye ukuntu bari baje hari hakiri mu mutwenzi abandi bane bari imbere zacu bari bamaze kubatwara bamaze kubatwara rero n'ubu ntituzi ko babasikanye cibure baba babarekuye na- nabo bavuga ko tutakwiye mbere kuja dukomeza kubavogera mu mazi y'iwabo kandi aho hantu no kuritwara mu mazi y'uburundi ntabwo mwa mwari mwarenze kugira murondere udufi hariya oya twari mu burundi mbere em, kugira tuzogere nk'abo mu- mu ruzi rw'u rwanda aho twaba tuba dusigaje kugenda nk'ibiro nka mirongo ibiri n'ibindi aya makuru aremezwa n'abajejwe intwaro muri komine na zone ya masaka ya komine giteranyi ahatwarirwa abo bafashwe celestin ngendakumana umukuru wa zone masaka avuga ko atari aba mbere bafashwe n'abasirikare b'u rwanda hari uwitwanya benda sitori agira ahwanye ikiringo c'amezi atatu ari mu rwanda kandi harimo n'ubugizi bwa nabi ko n'amato yabo baca bamenagura kuko ntiyongera kuboneka hanyuma hariho abo bajanye mu nyuma nyene mu- harimwo uwitwa nyandwi n'uwundi muhungu bo barabarekuye mu makuru turonka batubwira yuko bagezeyo babashira mu buto- bujoro butandukanye umugabo wonya bene nesitori ntiturashobora kumuronka twashatse kumenya ingene abakorera mu kiyaga bashobora kumenya ahari urubibe rugabura u rwanda n'uburundi mu kiyaga umukuru wa zone masaka arabisigura yerekana ko abasirikare b'u rwanda barenze urubibe ego nubwo urubibe rudashobora kuboneka turahamaze igihe kirekire ubwo ruzi abarovyi b'abarundi n'abanyarwanda barobera hamwe mugabo uri kurabiraba haraboneka aho abanyarwanda batahora barenga ni ukuvuga yuko uno munsi canke mu bihe bazigiye bafata abantu mu mu vy'ukuri barenze umupaka kuko hariho ahantu batahora barenga umwe mu bagize komite y'uburovyi ku cambu ca nzove avuga ko urubibe rusoba abarovyi ku mpande zose yego tugereranije kubera ko atarabuye rurimo baraza bakinjira mu mazi y'i Burundi hama bamaze kwinjira mu mazi y'i Burundi kubera ko twe tubona ko mbibo nta rubebe ruba rurimo turagerageza kugira ngo duce turaba ukuntu dushobora ku kubona ko barenza ata rubibe bigaca bitugora cyane e, abajejwe umutekano ntabwo tugira tubibabwira kubera yuko twebwe nta rubebe tuba tubona ruba ruhari abaruvyi bo bavuga ko izo ngorane zose ziriko zituruka ku migenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda bari n'ico basaba kuri ico imigenderanire yo mu burundi n'u rwanda imeze nabi rwose kuko urumva abanyarwanda bakomeje kutwibasira nyene baza bakomeza baza kudutora mu burundi baza kutwononera baduhomvye imitahe bokomeza nyene kutuja imbere hanyuma bagakomeza kuja badukurikirana bakongera bakumvikana n'abo babanyi b'u rwanda kugira ngo bareke gukomeza baza kudusanga mu burundi kudu- kudukoresha nabi ego nico gituma numva ko imigenderanire atari myiza oya ni mibi si heza nukuri nibakoresha ubwumvikane natwe turabe kuko tuguma turonkera irasiyo y'abana n'umukuru wa zone masaka yagize ico asaba icyo dusaba ni uko abanyarwanda bokubahiriza abarundi kandi ikindi dusaba ni uko batosubira kubafata baca babasinzikariza ubuzima kuko hari uwo bigeze gufata yitwa wizeyimana damiyano baramukubita aramererwa nabi gushika avurirwa mu bitaro imugano tugasaba n'abategetsi b'i burundi ko botuba hagufi kugira ngo icyo kibazo kize kirava mu nzira atangorane ziyunze kubaho ibibazo ku barovyi bakorera mu biyaga vyo mu buraruko bw'uburundi bituruka ku migenderanire itifashe neza hagati y'uburundi n'u rwanda vyari bimaze kuvugwa no ku ruhande rw'intara ya kirundo mu biyaga gweru na cohoha aho hari n'abamaze kuharasigwa ku cambu ca nzove ku kiyaga gweru mu ntara ya muyinga iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika nk'uko mubizi ibiganiro by'abarundi bizasubukurwa ejo bundi kuwa mbere arusha muri tanzania ibiro by'umuhuza perezida benjamin mkapa byatangaje ko ibi biganiro bishobora kuba ari ibya nyuma abanyepolitiki n'amashyirahamwe yigenga y'abarundi babitumiwemo bifuza ko noneho kuri iyi nshuro bakwiye koko gufata ingingo zituma igihugu kiva mu njyane eloge wirika neza araduha ibindi bisobanuro abanyepolitike bigenga abanyamigambwe n'abaserukira amashirahamwe yigenga biteguriye kuja i arusha bose bemeza ko iki cari gikwiye kuba igihe co gutora umuti w'ingorane ziri mu gihugu hisunzwe neza y'igihugu na bene co leonse ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe sahwanya frodebu akaba no mu basinye amasezerano ya arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri asanga ayo masezerano ategerezwa kuri urufatiro rwa vyose nta rindi jambo tujana atari uko dusubira kugaruka kwibutsa abarundi bose tuzoba turi kumwe n'umuhuza ko hari ibyo dufise twaganiriye ibyo bikaba byaragize akamaro gakomeye n'amasezerano y'arusha n'ibwirizwa nshingiro rirakomokako n'imigambi y'iterambere ikomoka kuri ayo masezerano y'arusha aha twovuga nka wa mugambi w'ingene twifuza ko uburundi bwoba bwubatse muri mirongo ibiri na gatanu nka wa mugambi ujanye no kurwanya ubukene kurwanya inzara kurwanya ubushomeri CSRPD wa mugambi wo kurwanya gutwara nabi gusesagura itunga ry'igihugu ubusuma tubibibutse ko ivyo ari ntabanduka ivyo nivyo duteza kubakira kuko nivyo vyatumye abarundi dusubira kumvikana ko duteza kubana neza muri iki gihugu mu budasa bwacu atanya gupfa atanya gukira hari inzego zo gucungira amahoro n'umutekano zitegerezwa kubakwa hisunzwe arusha dusubire turabe ko ariko zubatse ko ata muntu ariko arasubira kuzitira canke umugambwe canke ubwoko nka kera Sasiensi Bomana na bari mu banyepolitike bigenga ba mizero y'abarundi asanga ata muntu n'umwe yungukira mu njyane ziri mu gihugu ubu yaba uri mu mugango uri ku butegetsi yaba utarimwo ingorane zatewe ni- n'aya magume tumazemo iminsi ntawe adakorako n'uwo aba yibaza ko agifise umushahara canke araca hirya no hino uravye ubuzima ingene bwaduze ingene buzimvye ukaraba ubukene buri mu gihugu ntubura n'inshuti itahorera iza kukugora mugabo isigaye iza kukugora kuko yabuze icirya nico gituma rero turetse abahuza tuzoja kwereka ko harengeranya kugira badufashe gutorera inyishu y'iki kibazo dusabye ko n'abarundi bogenda bafise uwo mutima w'uko twoshika ku mwumvikano utuma igihugu gisubira ku murongo amakungu agasubira kutwizigira agasubira kudufasha hanyuma igihugu kigasubira kuba igihugu amasezerano y'amahoro no guhagarika intambara ya Arusha na mu mashirahamwe yigenga nka Parsem asigura ko atawe yakomakoma Faustin Ndikumana umukuru wa Parsem guharanira ko amasezerano y'arusha aguma ari uwo mushinge igihugu c'uburundi cubakiye kugira kimwe bita evaluation yo kuraba aho tuyateje kuyashira mu ngiro mu bisata vyose niba abanyepolitike guhindura ibiza shingiro bi- bi- bica bizana uwundi mwuka mubi byoca biba birahagaze bikazoba n'ikindi gihe ca gatatu ibishoboka vyokorwa kugira mu burundi hashobore kuba amatora yizewe na bose ikindi ca kane dukwiye gushikira igihe haba ico bita zero impunzi mu burundi ntitwomara imyaka mirongo itanu abarundi bamwe batura tuza biruka dushikiraho umurundi wese yumva yuko yisanzwe yatekanye ariko ayandi mashirahamwe nka Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama yibaza ko ibi biganiro ata kintu kinini bizoshikako Jean Hakizimana umukuru w'iryo shirahamwe biraboneka ko hari amashyirahamwe ariko aratumirwa adafise uruhara runini mu byo yoterera n'abanyepolitiki kandi twobibagira aho usanga kumbure hari imigambwe ihabwa umuntu umwe iyindi igahabwa itatu kandi inganya canke isumbwa abanwanyi niyo yahawe umuntu umwe ari nacyo bituma tuvuga duti ibiganiro birashobora kutagira ico bivuyemo nacyo bituma dusaba umuhuza kwikubita agashi agatumira amashirahamwe asanzwe ariko akorera mu gihugu c'u Burundi yagiye arakurikirana ivyagiye biraba ku bibazo vy'u Burundi bimwe muri ivyo bibazo ni itunganywa ry'amatora yimirije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nk'uko sibomana na ngendakumana bigarukako hari ikindi kibazo kivugwa c'amatora abo ngabo bakavuga ngo mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri abandi ati harashobora kubaho canke nyuma duce tuganira kuki abantu bavyifata uko ni kubera ingorane twagize turiko turashora amasezerano y'iyarusha mu ngiro inkuru nziza n'abantu bakenya bari kumwe bagombye kuyasenyura mu kugomba kuzana ikiringo ca gatatu kitemewe n'izo nteguro iyo ngorane twagize ndacituma haba ubwicanyi abantu bangara abandi barapfunzwe abandi baranyegeye abandi bikora baratotezwa hari abanyuruzwa tuka- ntitumenye iyo bagiye duce twumvikana ingene ibyo bintu vyohagarara ayo matora siyo duherako kuko amatora ni nk'inyishu ya nyuma izoba ije guheraheza processes ni ukuvuga ingendo yo gukura igihugu muri aka kaga cagiyemo bya bibazo by'ibiringo byose bica bijamo ihinyanyurwa z'ibwiriza nshingiro byose bica bijamo n'ibindi n'ibindi ibaye inshuro ya kane habegwa n'amatati y'u Burundi bahurira kuganirira hanze y'igihugu kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD gushika ubu nturavuga ivyiyumviro uzoshikiriza umuhuza mu kapa ariko wemeza kuzokwitaba ubutumire gusa inshuro zitari nke umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe Evariste Ndayishimiye yasavye umuhuza mu kapa ku biganiro vyotahukanwa hagati mu gihugu akaba ariho bibera kandi abagirizwa gushaka guhika ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bagashengezwa imbere y'ubutungane akanafasha abari mu bindi bihugu bahunze bagaheza bagafatwa bagatahukanwa mu Burundi Eroge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika
kaze mwumviriza igikino intamenwa gutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
madamu hanje basha nibasubira gutanga imidari ku bantu bitaga kuruta abandi mu kino gihugu basha ni ukuri wewe ntazogusabira
yoyoyo hewe mbega yemwe jewe hangera ninda nindesho umudari bawumperi umve ndakubwiye Eh.
tujya tuntu ukora utwita duto nitwo dutuma ingo zitera imbere ingo nazo bazi ko zigize umutumba ingo ziteye imbere naho umutumba uteye imbere Mhm.
Eh, imitumba nayo akaba ari igize komine basha mbaye ndageza ngaho gusa none ga nyakubahwa musitanteri Eh.
jewe ko nama nza ngaha kwikomine ari ukukugora gusa ico kintu bompera umudari w'agashimwe coba ari giki
ntusobe kuvuga ko uza kungora hanje Mm.
ubu nanoza ndaronka abantu benshi baza kungora nkawe nkaba mpiriwe
sa sinabumvise mupfasoni hanje ndakubwiye Sa.
noronka ku misozi yose umuntu umwe umwe ameze nkawe Mm.
ni ukuri kose ikomine yacu itotera imbere Mm.
abakuru bagatangara amazi Mm.
yego nyakubahwa musitanteri ndakumva urambabarira sinzi ko ari ubujuju ufise Mm.
mugabo n'ubu Mm.
simbona ikintu cotuma ushima gutyo sawa Mm.
ngira ngo basi ndakubaza mbaza ndakwishura n'ukuri Mm.
kuko gushira ukamazinda vyovyo ndabifise sagasesheshwa rumuri rero biraboneka ego no mw'ishure sinavuyeyo kubera ubujuju Mm.
ni kubera abavyeyi bankuyeyo kugira ngo ndabafashe udukorwa two muhira Oya, biraboneka.
kuko nari nsanzwe ndimfura ahubwo iyo wiga hoho byari kuba ibindi bindi umuntu uciye ubwenge wagarukiye mu wa gatandatu gusa hari akantu iyo wiga za kaminuza naho
mbega ivyo vyovyo ko nize gushika mu mwaka wa gatandatu wabikuye hehe kanya nyakubahwa musitanteri Ash, nawe urantwenze ntuzi ko mvise urutonde rw'abaremesha kiyago ku mutumba ku mutumba n'amashuri bize Ah.
ndabifise ngaha ndavyibutse Hehe.
yego ndibuka ko twa- ko wabidusabye Mm, mugabo nyakubahwa musitanteri mm.
hari icyo wagira ngo mbaze yego cyane ndavyibuka Mm.
nagira ngo mbwire tujya duti wazanye ngo bashira ku miserege mu Eh.
kibanza c'imbingobingo Mhm.
turwanye inkukura Eh.
bakongera bakatugaburira ibitungwa iyo wadukuye
tujya Mm, nadukuye hariya mu ikomini iwacu eh, ndaduhawe n'uwujejwe indimo hanyuma nca ndatugwiza Mhm.
nca ntangura no kuduha ababanyi ngo nabo batworore ntiwumva none nk'ibyo yumvira ko uwundi muntu yokwiyumvira arinde nk'aho atari intwari nk'umupfasoni nkawe ngaho ahanye twicaranye njye numvira ni none none gako uno munsi wari watonze kare wipfuza iki jewe numvise amakuru mu iradiyo eh nti naho nkenesheje muhira sinokwicara ntatohoje neza ibyo ari byo wumvise ibyiga mupfasa eh nyakubahwa eh numvise ngo hariho amakomine ariko arakira abantu bahunguka nagira ndakubaze ko n'iyi iwacu hariho abariko barahunguka
ntiwumva bimwe nako ndavuga eh uri intwari koko eh urwa mbere aje kubimbaza none nibyo shanke sivyo ga nyakubahwa
hewe mwana mbega uranywa utuyoga nkaguha ko narinda dufise emwe yego Mm, mu bisanzwe sinahoranywa Yego.
arakini turiko turagaruka naranyuye agapombe gake abo twari kumwe baguze kuko nta mazi safi twaronka hariya eee se amaduka ye ntacyo tukugira Mm.
kuko turacara udutobe reka numve eee
mu kuryoha mugu wanje eee asante sana mama urakoze cyane none gakibona Mm.
kunyatsa indaro y'uyu munsi uri kubandanya uja hehe ha Mm.
ntaho mfise eee naraje nzi neza ko atahariho nja eee arakini ndavuga ntinji iwacu tu none wewe Mm.
nta babyeyi ufise canke bene wanyu Mm, wapi barapfuye bose yo amaguma y'ibapituwa bose yo mama twarashoboye guhungana eee arashitse hariya zina marariya ikamuwa eee eee sigara nje nyene yo Mm, none mama wawe iminsi mwamaranye ntiyakubwira iwanyu canke mwahunze wungana gutya emwe Mm.
wahunze jewe ndi mutoyi kidogo Mm.
ivyino ntavyo nari ncibuka naho utakivyibuka Mm.
mugabo nawe no numva uvuga ivyumvikana Eh, yego ndavuga neza kuko Mm.
aho twashi twari twenyene tukavuga tukavuga ururimi rwacu gusa Eh. none wewe ku vy'ukuri wipfuza iki ntugire ngo nuko kubabaza kibondo nukuri nukugira nyene ubwo hazozira nze Eh.
menye ico ndamubwira Mm.
yego Emwe jewe Mm.
atashida mubonano batera Eh.
nobasaba kuba ndabaye ngaha Eh.
ababera umwana namwe mukambera abazazi oya nawe tutarayivugana na nyene urugo Eh.
uwo shaka ukaba urigumiye ngaho nivyo ntacyo wonoye mama mimi nta kintu zobononera mama muzazi yari yaranciriye umugani ngo ndazosonza nigumye ngo bizonkunga Eh, yego kibondo iyo ushonje ntugoke mwana abakubona baragufasha none tube turaganira Eh.
uyu muvyeyi wawe yitwa ngo iki erega aho wosanga nari ndamuzi nivyo yego barira twumve mama yitwa daforoza
hewe utinya ko wawe yitwa daforoza Mm. yemwe woba wibuka izina ryiwe ry'ikirundi Eh, ngoye kwanza Eh.
kama ni inamarushwa Inamaru- Ego, ego niryo ndaribona kuifishi inamarusha
mbega profe bosco ko wazindutse n'amaki nta kigo ufise gitanga muri aka gatondo ntacyo mfise nshuti washaka uno munsi wose je sinkora Ha, hewe narinde ndakuba ndagufasha akazi
basha akuno muzi ntako wopfa ushoboye Mm? nakira abantu nawe abantu benshi usanga baje bafise amatati y'abagore n'abagabo bumva nawe ntabyo woshobora kandi atanawe uratunga no mu nzu kandi bwana musantere wowe urakunda kunshokoza Oya, si ugucoza, none Eh?
nawe ico wibwiye.
none urandonderera inkwano nzoca ndamurondera
mbega igitangaza inkwano irondera utaronka umugeni urabanza umunyeri kihayama tuzoya tubivugana neza urazi kamusare ndakubwira je nakusabe wowe gusa uramfasha baze bantore nze mbe umuhanuzi wawe donka agashahara gafatika nzoce ndongura urabe ndakumvise ndamuzane ugomba kunsubirira oya data wanje inkezi kera ubwo wireha nzitonda nta mwana w'abandi nzokwegera mu nzu ntagira ico ndamugaburira oya burya bosiko ndaguhanura Eh.
urashaka utimbe muhungu twese burya twabitanguye dutinya none aba turabatunze kandi muzi neza Ha, oya ntibyoroshe mugabo sha sanzoraba nuko nyene muri ino komine yawe umenga barakenye nararondeye ndahebura reka kuvuga ntiwarabe musita aho urazi cyari kinzanyeganya ko nari gusaba musitante ngo muze mudutegure ijya sare ijya anye yakomeye Eh, turiko turitegura kugira ngo dutangure kugira ibikino dutangishe udufaranga duke duke kugira ngo dutangure kwigenga we nibona ko Ah.
bigoye yo ngabo bosco sha nukuri ico cyumviro cyawe cyari ciye oye nivyo ariko ijya sare kabisa nishobora kuboneka muri iyi minsi utigiga musitante yego uti nshaka kuboneka basha ntubona ubunyene uno munsi nyene turiko turavugana Eh?
mu kanya tuva tuyakiramwo abahunguka izo tushobora kuboneka twamaze kuronka ahandi tuzobashira kandi nizeye ko namwe bwe tuzobasaba kandi mwadufasha kubakira
isabaga ivete reka kugira amaso ningo udukore mu minwa
ndagize ayamburiye
turamutse neza reka aha ntituri ku ishuri ba nyina mwana indamutso niyo nyine ivete genda shaho uhereze umukozi hari inyuma umubwire acayateka sibyo
cyabo urabona ako kana uko gakura ariko kaguma kabanye kaba keza none abana babigeme si uko igihe bariko barakura batangura kwishariza kugira ngo base neza nyine nta gitangaje kimwe wapi rero Eh?
aka kayivete karazizo kariye abandi bakobwa biga kariye abandi kandi we- karya gatwaye ka karamaze gufata forme mugabo ntawe wo karararira ariko nta soni bivugaga babizoza Eh? noneho ceceka ngo araje ntikakunda n'umaguru ivete ngo hano icyo ndakubaza bibashobaye iki umubazi k'uwo mwana abura icyo ndamubaza kandi uzi neza ko ndamwibye
Huu, ivete urabazanye ikaramugira uhabwe ntero ugasoma umwanya ngira ngo ni Eh?
dambare kuko ntayo nazanye canke murantiza ngo namufise nyinshi
ega ivete sinari nzi ko tera inkuru gutyo Eh?
aha datera inkuru ngo nadakuze asigaye ari inkumi nta makumi ngaho ivete banyina mwana ubu ahanini icyo kwiyumvira ni kaye gusa uranyumvaga mwana ibindi uzovyiyumvira cavise umwanya murakoze mese nagira yambandanye ahusha rigire agende ntamubaze icyo nashaka kumubaza ivete ndigabashe ijana hashanda guha agafanta hoya mese Mese murakoze mwandikiye.
ndihuta ahubwo mbwira ico mwagira mu mbazi
ntabwo nyine kubaza mpagaze hejuru banza wicare bizobutse noneho nikibaye entero gasyo gusa yavuye ibaye entero gatwara Eh?
kubarira si ukugayana ahubwo ni ukuyihuta Ah, karume wa yo mu profe bosco
ndamutera ubwoba atari je ndiko ndamusambisha ga- gabi- gabi- gabizohotse mureke sha yigire ahumwe ni kumugorera iki
ibe urazi icyo nashaka kukubaza mu kuri ubu mutuzanira amata ryoshe kuruta yo mwamuha Mm, ha kandi sha ivete nivyo Mm, twame tura- turibaza icyahindutse none niko amatsi y'ubu afise akanovera karengeje gusumbya ayo muhora muzanaga ivete mwopo ididiyo yabitubwiye co na mama turamuhariye Asha, nivyo?
none namwe murumva ko mwavyumvise erega ngatubwire neza ni igiki cyahindutse murumva ubu iyo twahora dukamira ntigishobora kuzuza amacupa abiri hariyo rero iyiheruka kubyara niyo tubakamira kuko twebwe ntidushaka ku- kuvanga Mm, okay
niyo ngo numvise akabiri karembye niyo amata kabanza
murekure rero yigire bizozo ubu nabona ikibazo ntiyagitoye ubu murondera kwiye sawa ntugende mugabo umenya ko uzigariye ku ideni
Amadeni gasha.
ifanta yanjye wanze kuyinywa
nzoyinwa hanyuma ngo nshaka kumubyibuka noteba duhonyore hamwe ku giharo cyane
kugaba ibizoza nta soni
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana cyenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambiro abasezeye nawe ubutaha radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda n'aya makuru rero ni ahangaha arangiriye ashojwe n'iki kiganiro intamenwa mbibutse gusa yuko mu burundi batangije isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme hanyuma rero ubundi andi makuru twabagejejeho nayo twari twabagejejeho ubushize arimo ay'abariye abarundi bane abarundi bavuga ko bafashwe n'abanyarwanda murakarama mugira umugoroba mwiza kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika